Iri ni Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda maramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo urunani rutavuganwe na leta y'uburundi senarede rwiyemeje kuja mu matora yo mu mwaka uza mu burundi twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi yuko ayo matora tuzojamo nk'urunani dusaba yuko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose uyo ni onesime nduwimana umuvugizi w'urunani rw'abatavuganwe na leta y'uburundi senare bapfunzwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu ibohero rikuru rya bubanza tubafitiye n'amakuru makuru makuru y'inkino yo mu mpera z'indwi turangije mu rwanda no mu burundi nyamara imbere y'uko dushika kuri ayo makuru tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidel turahera muyavugwa muri leta zunze ubumwe za amerika no mu makungu ibihugu byo ku isi bicuditse na leta z'ubumwe za amerika bivuga kwicwa ry'uwahoze ari indongozi y'umuhari wa leta ya kisilamu abu bakre al bagdadi ari igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na amerika ariko bagabisha ko uwo muhari ukiri intambamyi perezida w'ubufaransa emmanuel macron yavuze ko urunani mpuzamakungu rwo kurwanya iterabwoba ku isi rukwiye ahubwo kubandanya urugamba abandi bategetsi bakeje perezida donald trump kuri icyo gikorwa n'igihugu cy'ubwongereza turukiya umushikiranganji wa mbere wa israeli ariko bose bavuga ko bakwiriye guhemuka basanganguye ibisigarira byose by'uwo muhari aho biri ku isi ku ruhande rundi irani yo ivuga ko iyicwa rya bagdadi atari ikintu gikomeye ko amerika ariyo yishe icyo yishiriyeho yongera iranagifasha muri amerika kandi buramatari wa leta ya california yatangaje ko leta yiwe ishizwe mu bihe bidasanzwe ku bw'imiriro yo mu mashamba hamwe n'amamiliyoni y'abanyagihugu batagira umuyaga nkuba abanyagihugu ibihumbi amajana abiri bahisemwo guta ingo zabo mu buraruko bw'igisagara ca san francisco abategetsi bashikirije jo ku munsi w'imana kw'ibice cumi ku ijana by'uwo muriro bimaze kuzimwa mu mwaka uheze imiriro nk'iyo yishe abantu mirongo umunani na batanu ibisigara bitari bike birasha muri iyo leta nyene ya california muri afurika perezida wa mozambique philippe nyusi niwe yatsindiye amatora yo mu kwezi guheze yo muri uku kwezi ibyo byatangajwe na komisiyo y'amatora ejo ku munsi w'imana naho abatavuga rumwe hari abavuga ko yabayemwo ubusuma kandi biyongera nyusi wo mugambwe frelimo uri ku butegetsi yatahukanye amajwi mirongo irindwi n'atatu ku ijana imbere ya osufo momade yaronse amajwi mirongo ibiri n'abiri h'umugambwe renamo wahoze ari umuhari witwaje ibirwanisho urwanya leta indorerezi zarungitswe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa afurika sadeke baremeje ibyavuye muri ayo matora bavuga ko yabaye mu mahoro no mu mwidegembyo perezida wa bolivia evo morales yashikirije jo ku munsi w'imana ko aho batavuga rumwe muri politike bariko barategura kudeta yo kumukura ku butegetsi muri iyi ndwi dutanguye morales avuga ko avuga ivyo mu gihe imyiyerekano yiyamiriza itorwa ry'iwe ikibandanye bugize kabiri mu minsi itanu agabisha ko agira akurwe ku butegetsi komisiyo y'amatora mu ntango z'indwi yatangaje ko ari we yatsinze uwo batavuga rumwe Carlos Mesa mu matora yabaye ku munsi w'imana w'indwi irangiye ibwirizwa shingiro rya Bolivia ritegeka komanda za perezida zidakwiye kurenga zibiri zikurikirana ariko Morales atsinda yatsindiye mandigira kane niwe mukuru w'igihugu amaze igihe kirekire ku butegetsi mu karere ka amerika y'epfo akazobandanya gutwara gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu iyi ndege itagira umudereva yo mu bwoko bwa drone yari ihenze yica abanyagihugu babiri muri somaliya ni mu gitero carondera umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ibyo byashyikirijwe n'abarokotse babibwijwe rya amerika ku munsi wa gatandatu ico gitero co ku munsi wa gatanu cabereye mu mihana yahitwa ameira mu misozi yo mu karere ka goris mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya bari nk'uko byashyikirijwe n'inararibonye zo muri ako karere zabyiboneye uburongozi bw'inteko za amerika muri afurika bwo bwashyikirije ku munsi wa gatanu ko icyo gitero cyahitanye abakora iterabwoba batatu ko atamusivire yakomeretse cyangwa ngo yicwe hari amasanganya y'ibitero bitari bike igisirikare cya amerika cyakoze yahitanye abasivire batari bake ariko yama yabyemeye inyuma y'amatohoza umukuru w'intumwa ya leta z'ubumwe za amerika mu biganiro by'amahoro muri afghanistan yarabonanye n'abategetsi b'icyo gihugu ku murwa mukuru kabul ejo ku munsi w'imana ni urugendo rwa mbere zalmayi karizage agize muri icyo gihugu kuva aho perezida donald trump ahagarikiye ibiganiro n'abatalibani bigamije kurangiza intambara mu gihugu cya afghanistan urwo rugendo rwahuriranye n'umunsi umurwi wigenga ujejwe gutunganya amatora muri icyo gihugu utangaje ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kuza ari uwo munsi ibiharuro by'ibanze mu matora ahitiye bizoshigwa ahagaragara ibyo biganiro ni ibiganiro yagiranye n'abategetsi ba afghanistan ariko ntibyashyizwe ahagaragara
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuva ku munsi wa gatanu gushika ejo ku munsi w'imana abagize ibiro bikuru by'urunani senared rutavuga rumwe na leta y'uburundi bari bakoraniye i kampala muri uganda umuvugizi w'urwo runani yabwiye ijwi ry'amerika ko bariko barabira hamwe ukugene bazokwitaba amatora yimirije avuga ko bazotanga n'umukandida wabo vuba umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani senarede rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitanu gushika kuri uyu wa Mungu itariki mirongo ibiri n'indwi yakoranije abavuye mu Bubirigi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'urwo runani senarede yabwiye ijwi ry'Amerika ko intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari ibyo basaba ko byokugwa mu nzira twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka ryo kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twaraniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo nk'urunani turafise ibyo dusaba na cane cane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawukinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugambwe cyangwa abandi aha tuvuga nk'abahoze mu mugambwe cndfdd basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize i nairobi ko twobarungikira abagenda ariko dushizemwo abahoze mu mugambwe cndfdd baca bashacoba abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaseruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu baciye bagena anise niyo nkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira urwo runani mu gihugu cy'u Burundi mu minsi yeze haravuzwe ko uwo anise niyo nkuru canke utwara urwo runani Jean Minani ko ari umwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu nabajeje umuvugizi wa Sanared ko kurungika anise niyo nkuru mu Burundi atoba ari amayeri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza c'umukuru w'igihugu abo tuzobambukira hanyuma bazokwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa abaza kwitoza mu bibanza bitandukanye abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza umushinga ntayanisiti niyo nkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani senarede bari mu burundi basanzwe bakorera mu burundi kugira ngo urwo runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'uburundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu cy'ubu ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyesha amakuru bagipfungwa abanyepolitiki batururikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uku kwezi barungitse integuza mu gihugu anise niyo nkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu vyifashe n'ingene bagenzi we botahuka we n'uwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ibikorwa vy'imigambwe itandukanye ijwi ry'amerika ryaboneyeho akaryo ko kubabaza aho bose bazotahukira ku bisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu n'ibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yaba ibikunda twafashe indege imwe tugashikira rimwe koko nk'abantu bafise umugambi n'icyo bafunditse kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu cy'u Burundi rero umwanya ari wo wose hagize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atana amezi umunani asigaye ngo amamenyeshamakuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bufungurwa atagisabwe twarashoboye kandi kwiyamiriza iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibe nyabagendwa amatora agende neza bafise uravye uko bitwara turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru aba inshuti z'uburundi ibihugu igihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wangura atawurenganisha uwundi ranira ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazo kwitaba ayo matora bagiriza mbere abasigaye mu runani senarede ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora yimirije urunani senarede rwo rwemeza ko ivyo bitabaca intege pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bapfunzwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu ibohero rikuru rya bubanza abanyagihugu n'abanonosoye umwuga wo kumenyesha amakuru bamenyesha ko abo bamenyeshamakuru atakindi bazira atari umwuga wabo basaba ko barekugwa bagasubira mu kazi kabo ni inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi baryo mu burundi dushikirizwa na desire yatungimana ari mu rwanda kuva kuri uno wa gatandatu abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari kumwe n'umushoferi wabo bafunguye mu ibohero rikuru rya bubanza aho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ifungwa ry'abo bamenyeshamakuru riraterwa ivyatsi n'abarundi aho bamenyesha ko ibiriko birabashikira ari akarenganyo mu gihe bafashwe bari ku mirimo yabo kuba rero bari bagiye kurondera amakuru ku bitero vyariko birabera ibubanza hama bagafata bagasha babajana mu gasho vyerekana ko bari babagwaye bari basanzwe babafitiye akantu nk'ishari havuga atoke bariya aye bagiye gutohoza ibiriko birabera ububanza ubuhoho biraza kumera nabi kurusha byaba vyiza ari ko tubikiza n'ingingo y'agahotoro atategeko na rimwe ryisunze kubera abo banyamakuru bari mu kazi kabo nta cyaha kibagira akaba ari aho imyanzuro y'amategeko ngenderwa ko uh, y'ababwizwa shingiro uh, amategeko mpanabyaha amategeko agenga abamenyeshamakuru ayo mategeko yose nta tegeko ubona ryisunzwe kugira ngo abamenyeshamakuru bafatwe iryo si agaseseshwa rumuri turazi yuko uh, ubutungane bw'i burundi novuga yuko butakibaho mu gihe ubutungane butagikora icanditswe ni ukuri ubutungane bw'i burundi novuga yuko ntibukibaho kuja kurondera inkuru nibaza yuko atahana hamwe byanditse mu butungane bw'igihugu yuko ari icyaha inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi judite basutama amenyesha ko abo bamenyesha amakuru bafunzwe bariko barazira ubusa ngo iyo bataja kurondera ayo makuru niho bari kuba bakoze ikosa umumenyesha amakuru rero agiye ahabereye inkuru nta gitangaza kirimo niko kazajejwe ikindi naco amategeko arabibarekurira itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu duce twayo ka mirongo ine na gatanu na mirongo ine na gatandatu riratomora neza ko abamenyesha amakuru barekuriwe kuja kurondera inkuru hariho hose mu gihugu iryo tegeko ryo mbere rivuga ko umumenyesha amakuru ategerezwa gukingirwa n'ibikoresho vyiwe kumva rero ngo bifatanije n'abahungabanya umutekano ntibisiga ubwenge abanonosoye ibijyanye n'amategeko bamenyesha ko ingeso yo gufunga abantu ataco bazira yagiye gukomera kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abantu bafungwa cyangwa bagahagarikwa ataco bazira n'ababahagaritse ntibagire icyo binona umushingwamanza ive runyagu agasaba abacamanza gukora umwuga wabo atabo bahengamiye bakareka gufungira abantu ubusa ni iki kintu cyo kudahana abashikirizamanza bakimenyera ko gufunga umuntu gutyo naho atabyemezo bikwiye wowe ufise naho utaba wakoze idosiye neza kimwe n'abapolisi nyine naho baba bakoze amatohoza babona bo nyine ko atakirimo ugasanga mugabo barakomeje ibyo bintu barabikoze rimwe barabikoze kabiri barabikoze gatatu ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyo gudahana kubera ko ntawe ugaruka ngo babaze ati kubera iki ibi mwabikoze kubera ko urabye nko mu ngingo ya mirongo ibiri na gatatu y'ibwizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi ryo kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gace kayo ka kabiri iyi ngingo iravuga neza ko leta ifise itegeko oburigasiyo yo gushumbusha uwo muntu wese ashobora kuba yarenganijwe n'inzego z'igihugu cyangwa n'abakozi bakorera igihugu hamwe leta canke n'abandi bantu bose bokora kugira ngo abantu bagiye barakora amakosa bigaragara ari abakorera leta canke ari leta ubwayo bahanwe bakurikiranwe ku makosa baba bakoze ibi bintu byo gabanuka mu runani rw'abamenyesha amakuru mu burundi ibg ni umubabaro ntangere kubona kugeza uno munsi abamenyesha amakuru bagifungwa bazira umwuga wabo alexandre niyunge ko arongoye urwo runani asaba ubutungane kwiyambika agashambara bakarekura abamenyesha amakuru bafunzwe co kimwe n'umushoferi wabo twagira dutera akamo abacamanza nimba hakiriho koko abantu bazi icyari cy'ubutungane ko abamenyesha amakuru bori kugwa ubwo butungane bugaheza bukabarekura bukiha agashambara bukifata mu jisho bukarekura abamenyesha amakuru kuko ntaco bariko barazira ni ugupfa kuruta kuko turazi neza yuko ubutungane atabo kiriho muri ico gihugu cacu turasavye abantu kugira ngo bavire hasi rimwe abamenyesha amakuru twese tuvire hasi rimwe twiyamirize iryoho nyangwa ry'uburenganzira bw'umumenyesha amakuru iryoho nyangwa ry'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa amakuru kumwe twabikora igihe caruva kuki kumwe twabikora igihe ca kavumbagweka n'abandi bagiye baratabwa mu buroko nagira ngo abamenyesha amakuru twese dufatane mu nda twiyamirize iryo totezwa ry'abo bagenzi bacu twiyamirize iryo honyangwa gateka k'umumenyesha amakuru reka mbere ihonyangwa ry'agateka kazina muntu alexandre niyunge ko asaba amenyesha amakuru aho bari hose ku isi guhaguruka bakiyamiriza ku karenganyo kugira abafunzwe barekugwe arashima igikorwa c'abamenyeshamakuru bakiri ku kivi mu burundi akabasaba kudacika intege kuko baba bakamiye mucoze abashaka kurandurana n'imizi umwuga wo kumenyesha amakuru mu burundi tubibutse ko uko gufunga abamenyeshamakuru bije vyiyongera kwiyugagwa ry'amaradiyo mpuzamakungu bbc n'ijwi ry'amerika abahinga mu mwuga wo kumenyesha amakuru bakabona ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu burundi bugenda burahungabana uko bwije uko bukeye desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku makuru makuru makuru y'inkino yo mu mpera zindwi mu rwanda no mu burundi dutangurire mu rwanda aho dutega amatwi umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda aho ashimikira kuri shampiyona yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere y'umupira w'amaguru mu rwanda ku munsi wayo uwa gatanu shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa gatanu ku wa gatanu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya polisi fc yatsinze heroes fc ibitego bibiri ku busa espoir fc yatsinze musanze fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade huye i butare kuri stade de l'amitié ku mumena kiyovu sport yatsinze gicumbi fc igitego kimwe ku busa iki gitego cyabonetse mu minota ya nyuma y'umukino gitsinzwe na hamidu ndayisaba umutoza wa kiyovu sport diedone mugunga yatangaje ibanga arimo gukora gukoresha muri iki gihe agashobora gutsinda ibitego ku musozo ubonye igitego inyuma bivuga ko ufite fizike nyinshi kubera ko gutsinda inyuma cyane usanga abantu bamaze kunanirwa ariko ugatsinda igitego muri iyo miniti ni ukuvuga ko ufite fizike ikibuze ubu ni takitike gusa ariko fizike vrema abana barisawa kabisa ku ruhande rwa gicumbi fc umutoza isimayeli nduwantare avuga ko ikipe ye yari yagerageje ariko bikanga nta kwitwara neza twatsinzwe nta kipe yitwara neza yatsinzwe twagerageje ariko uwitwaye neza ni kiyovu we abonye insinzi ariko mace yari nziza nk'uko mwabibonye twari twahinduye sitarateji twakoresheje abataka babiri ikintu twabuze ni resistance yo gushyika ku munota wa nyuma uyu mutoza uri mu mazi abira kuko ashobora kwirukanwa igihe icyo ari cyo cyose nawe ubwe yiyemerera ko ari ikibazo kuba amaze imikino itanu yose ya shampiyona nta nota na rimwe arabona ni ikibazo ni ikibazo kuba imikino itanu atanu inota na rimwe dufite muri ekipe cumi na zitandatu zikina shampiyona yo mu cyicaro cya mbere cya hano mu rwanda tukaba atanu inota na rimwe turabona kandi dukina gutya ni ikibazo ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ine ikipe ya as kigali yatsinze marine fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo kuri stade y'i nyamata etensere fc yatsinze bugesera fc ibitego bibiri ku busa kuri stade huye i butare ikipe ya gasogi united yari itarinjizwa igitego na kimwe kugeza ku munsi wa kane wa shampiyona yahakubitiwe bibiri kuri kimwe na mukura victory siporo umuyobozi wa gasogi united charles kakoza avuga ko gutsindwa byatewe byiza ahubwo kuri make ikurikiyeho amakosa y'abahungu banjye abahaye mukura intsinzi ariko ntekereza yuko mukura nayo aho yicaye ntabwo yavuga ko hari ikintu yigeze ivuga ngo ibonye intsinzi kuko irushije ikipe kuko ntekereza ko gasogera iri hejuru amukura ku buryo bushoboka mu wundi mukino wabaye ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya sunrise yatsinze rayon siporo ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade gorogota i nyagatare ejo ku cyumweru habaye umukino umwe rukumbi ubera kuri stade ya kigali i nyamirambo muri uyu mukino ikipe ya aprfc yatsinze as muhanga ibitego bibiri ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu wa shampiyona ikipe ya mbere ni aprfc ifite amanota cumi n'atatu ku mwanya wa kabiri haraza mukura Mukura Victory Sport n'amanota cumi na rimwe Police FC ikazari ya gatatu nayo ifite amanota cumi na rimwe ku mwanya wa kane turahasanga Rayon Sport n'amanota icumi Etincelle FC ikaba iya gatanu nayo ikagira amanota icumi ikipe ya Kiyovu Sport ni ya gatandatu nayo ifite amanota icumi Sunrise iri ku mwanya wa karindwi n'amanota arindwi ikipe ya munani ni Gasogi United ifite amanota atandatu AS Kigali nayo ifite amanota atandatu ikaza ku mwanya wa cyenda ikipe ya cumi ni AS Muhanga ifite amanota atanu amakipe ari ku myanya kuva ku wa cumi na rimwe kugeza ku wa cumi na kane yose uko ari ane afite amanota ane ayo ni Marine fc ya cumi na rimwe bugesera iza ku mwanya wa cumi na kabiri espoir ya cumi na gatatu na heroes fc iri ku mwanya wa cumi na kane ikipe ya cumi na gatanu ni musanze fc ifite amanota atatu iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni gicumbi fc ifite zeru n'umwenda w'ibitego birindwi iyi shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda izakomeza ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu imikino izaba igeze ku munsi wayo wa gatandatu yari claude munyandinda i kigali
tuze mu burundi naho twumvirize umumenyeshamakuru desire imana atubwire ku mugwi wa rukinzo mu bagabo waraye utwaye igikombe cyo gusoza ihiganwa rya volleyball mu burundi mu bigeme naho gitwagwa n'umugwi wa muzinga mu mupira w'amaguru naho mu ihiganwa ry'uburundi umurwi wa flambeau du centre inyuma y'uko utsinze lydia ludic ari wo uri mu kibanza cya mbere by'imfatakibanza dutega amatwi desire imana indwi igira cumi na kabiri mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi yasozerewe n'urukino hagati ya mesaje ngozi na bujumbura city aho iyo migwi yavanye inganije ubusa ku bundi urwo rukino rwaciye rutuma mesaje ngozi itakaza ikibanza cya mbere kuko frambo du centre yatsinze lidia ridic sport for africa ibitsindo bibiri ku busa ikibona kuja mu kibanza cya mbere by'imfatakibanza mu zindi nkino zabaye umamuru yirahiye vitaro mu kwitsinda ibitsindo bitanu kuri bibiri kanza united itsinda aigle noir mu bihe bibi cyane ibitsindo bibiri kuri kimwe interstar yatsinze relier ibisindo bitatu kuri kimwe musonga atinganya na burundi sport dynamique ubusa ku bundi olympic star yanganije na atletico academy ibitsindo bitatu kuri bitatu nayo ngozi city yatsinzwe na rukinzo igitsindo kimwe ku busa bituma uwo mugwi wo mu gisagara cya ngozi uguma mu kibanza cya nyuma ino ndwi rero umugwi wa vitaro ukaba ari wo watsinzwe ibitsindo byinshi kanyenkore jean gilbert batazira yawunde amenyereza uwo mugwi akamenyesha ko ari ubwa mbere ibyo bintu bimushikira mu myaka mirongo ibiri irenga amenyereza vitaro ubwa mbere mu iswari ya vitaro ikipe dutsinda 5 bi muri shampiyona tegerezwa kuba ari ikintu tugomba gutekereza neza tugaheza fazare tukaraba fazare turingene itangura kugira ngo dukosore ibintu byinshi biboneka twabuze ikintu cyitwa esprit nako ntabwo ushobora kwemera gutsinda ibitsindo bitanu wikurikiranya gutya uraba icyo kintu kirimo kirabuze cyane donc jesi natiribuyeho ibyo bintu kuri fatigue no ntabwo ari fatigue yatumye dutsinda ibitego binini nicyo nari maze kuvuga ikintu cyitwa esprit ntirajya muri aba bana neza ngo bumve ko umurwi ukina ari icyo urondera baracyakina umupira wo wagira ntacyo bibabwiye muri mumamura umugwi umaze imyaka ibiri gusa mu cicaro ca mbere kakaba kari akamwe ntangere nk'uko patrick nshimirimana umumenyereza bivuga ni umunezero cyane kuko yari maci itoroshe twatanguye gutsinda imitsindo bibiri turaza turabigomborana turabonga turatsinda ibitsindo bishaka muri bitanu ni umunezero ufise nashimiye cyane abakinyi bitanze bagerageje kuba ivyo nababwiye muri festiere baraza barakora turahindura urukino imana iraduha intsinzi amavu y'ubuhinga ntituravaye mu mutwe la psychologie irakonda cyane ku bakinyi dufise ngaha mu burundi kuko abakinyi dubu ngaha mu burundi bose baravye bose barangana ni preske bamwe ni ingene uba wabataravaye mu mutwe ingene uri kurabakora bituma bagira ibitangaza ni ukuvuga n'abakinnyi batazwi ariko jewe ndabafitiye confiance kuko n'abakinnyi bashobora kwerekana ibintu bitangaza muko murabibona kuva kuri egre noire kuva twitangura shampiyona ni abana bato mugabo iyo babwiye gukora ikintu baracyumva bakagikora atavyo kwiyumvira ejo iki canke amafaranga canke muri volleyball naho higanwa ry'umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri no w'imana niho ryasozegwa mu rukino rwa nyuma mu bagabo rukinzo umugwi w'igipolisi ukaba watsinze amicarde sportif de bujumbura amaseti atatu ku busa mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma rukinzo yari yatsinze bujumbura wezi wa ndani amaseti atatu ku busa nyene nayo amikare yari yatsinze bisoro ku maseti atatu kuri imwe mu bigeme igikombe cyatwawe n'umugwi w'igisirikare muzinga utsinze new colombe amaseti atatu ku busa mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma muzinga yari yatsinze resase amaseti atatu ku busa nayo new colombe yari yakuye muri izo nkino gender light club ku maseti atatu kuri imwe mwomenya ko izo nkino zo gusozera ihiganwa zari zafashwe mu mugongo n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu desire atungimana kigali ijwi rya amerika
nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.